cyahitanye abasirikare babiri gikomeretsa bane muri make rero izo ni zimwe mu nkuru zivugwa hirya no hino ku isi tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugumane natwe kuri radiyo yanyu duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi urakoze Eugenie abajejwe gutabara mu gihugu ca Iran babandanya kurondera mu bisigarira vy'ivyasambuwe n'ikinyamugigima gikomeye cabaye ku munsi w'Imana ku rubibe Iran ihana na Iraq ico kinyamugigima cahitanye abantu barenga amajana ane abandi ibihumbi bibiri n'amajana atanu barakomereka itangazamakuru ry'igihugu ca Iran yamenyesheje uno musi wa mbere ko abantu amajana ane n'indwi bapfuye mu karere kari ku rubibe hagati ya Iran na Iraq yatangaza amakuru ivuga ko benshi mu bahitanywe n'ikinyabugigima cyo ku munsi w'Imana baba mu gisagara ca Sao Paulo e Zahab mu ntara ya Kermasha ikigo kijejwe gukurikirana ibinyabugigima cyo muri Amerika catangaje ko ikinyamugigima cyo ku munsi w'Imana cari gifise ingufu ziri ku rugero rw'indwi n'ibice bitatu cabereye hafi y'igisagara ca Halabja mu ntara y'abakurde mu gihugu ca Iraq ico kinyamugigima cageramiye umunyagankuba n'amatelefone mu bisagara bitari bike vyo muri Iran na Iraq Ibiro by'amatora byafunguye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri Repubulika ya Somaliland intara ya Somalia yihaye ubwigenge n'itora rya perezida rya gatatu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu umunyamakuru Barkad Kariye wa serivisi y'igisomali y'ijwi rya Amerika Hadjisa yabonye imirongo miremire aho abantu bamwe bari bategereje gutora guhera saa cyenda za mu gitondo kaye ati bashakaga kuba aba mbere mu gutora abantu bashaka gukora ku buryo baba barangije mbere y'uko ibiro bifunga komisiyo y'itora yasabye abantu guhigamira abageze mu zabukuru n'abafite amagara make bakabanza gutora hari ibiro by'itora igihumbi magana atandatu na mirongo ine na bibiri bagomba gutoreramo umukuru wa polisi ya Somaliland Abdullahi Fadale Iman yavuze ko urujya n'uruza rwahagaritswe ariko ko uh, niko yabwiye abanyamakuru ariko yavuze ko umupaka ufunze gusa ku mwanzi
igisirikare cy'igihugu cya koreya y'epfo cyatangaje no wa mbere ko umusirikare wo muri koreya ya ruguru yakomeretse inyuma yakorashwe n'abandi basirikare b'icyo gihugu mu gihe yariko agerageza guhungira muri Korea y'Epfo ivyo vyabereye mu mihana yahitwa Panmunjom hafi y'ikibanza kiziririjwemwo ibikorwa vya gisirikare gitandukanya Korea ya ruguru na Korea y'Epfo abategetsi ba Korea y'Epfo bamenyesha ko bakiye umusirikare wo muri Korea ya ruguru nyuma ko yinjiye ku butaka bwa Korea y'Epfo yajanywe mu bitaro mu nyuma yaho impamvu zatumye arondera guhunga igihugu ciwe ntizamenyekanye buno nyene abanyakoreya ya ruguru ibihumbi n'ibihumbi bararondereye ubuhungiro muri koreya y'epfo nyamara kenshi abanyakoreya ya ruguru bashika muri koreya y'epfo baciye mu gihugu c'ubushinwa
amakuru y'ijwi ry'amerika tuyakomereze muri pakistani igihugu kivuga ko igitero cy'iterabwoba cyaturutse hakurya y'umupaka muri afghanistani cyahitanye abasirikare babiri gikomeretsa bane itangazamakuru rya gisirikare kuri uyu wa mbere ryavuze ko igitero cyabereye Ibajor intara ifite ubwigenge bucagase ku mupaka wa Afghanistan ingabo za Pakistani zihimuye zica abakoresha iterabwoba icumi barimo guhunga niko itangazamakuru rya gisirikare ribyigamba ryahamagaye ryamaganiye ikintu cy'uko ubuyobozi bwa Afghanistani buri ku ruhande butari ku ruhande rw'umupaka bikaba bituma abarwanyi bagaba ibitero nk'ibyo umutwe w'abarwanyi b'abatalibani barwanya leta ya Pakistani wigambye ko ari wo wagabye icyo gitero cyo kuri uyu wa mbere igitero nk'icyo mu cyumweru gishize cyahitanye umusirikare wo muri Pakistani mu ntara ya Kibera vuba aha ingabo za pakistani zatangiye kubaka uruzitiro ku birometero hafi ibihumbi bibiri na magana atandatu ku mupaka wa afghanistani abantu bacengereraho abategetsi rero basobanura ko urwo ruzitiro rugamije kuzitira ibitero by'iterabwoba bituruka ku rundi ruhande
radiyo ijwi rya amerika washington dc perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagenye alex azar yahoze ayoboye isosiyete ikora imiti kuba umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu niyo Alex aza yemezwa n'inama nkenguzamateka azoba asubiriye Tom Pence yatanze imihoho mu kwezi kw'icumi na rimwe inyuma y'amaregwa yerekeye gusesagura amafaranga ya leta Perezida Trump mu butumwa ku rubuga Twitter no munsi wa mbere yamenyesheje ko Alex aza azotuma uburyo bwo kwivuza bwisunura ku banyamerika n'ibiciro by'imiti bigabanuka azari yakoze mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ku ntwaro ya Perezida George W Bush yigeze kuba ayoboye isosiyete ikora imiti Eli Lilly yavuye muri iyo sosiyete mu ntango z'uyu mwaka intambara y'amagambo irakomeje mu itora rya perezida muri Liberia nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rusubikiye icyiciro cya kabiri cy'itora rwasubitswe hasigaye amasaha make ngo ibiro by'amatora bifungure igishya ubu ni uko kandida George Weah kuri uyu wa mbere yahakanye ibyavugwaga ko arimo gushakisha uburyo Charles Taylor wahoze ari perezida wa Liberia wahamijwe n'ibyaha by'urugomo n'urukiko yasubira mu gihugu weya yabwiye ijwi rya Amerika ko amakuru yerekeye ibyo korohereza Taylor gusubira muri Liberia ari propaganda Alan White wahoze akorera iperereza ONU aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko weya igihe yatorwa yashaka kugarura Taylor muri Liberia White yavugaga ko bitumvikana ukuntu umuntu yagerageza kugarura mu gihugu umuntu wahamijwe ibyaha by'intambara ushobora kubangamira Liberia n'akarere kose White yabaye umukuru w'iperereza wa ONU mu rukiko rwihariye rwashyiriweho igihugu cya Sierra Leone muri kumwe na radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mu kudukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kugira ngo dushikire kandi mushobora gukoresha gukoresha adresse yacu ya email radiyo yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adresse radiyo yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru y'ijwi ry'amerika tuyakomereze mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda aho guverinoma y'u rwanda iteganya gutangira guteza cyamunara imitungo y'umuryango wa nyakwigendera rwigara asinaporo mu minsi ya vuba ibyo ntibitangazwa na komiseri w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi ry'amerika ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda asumutakaboye ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gitangaza ko cyishyuza umuryango wa rwigara sinaporo amafaranga agera kuri miliyari eshatu y'u rwanda umuyobozi w'iki kigo yabwira radiyo ijwi rya amerika ko mu minsi mike imitungo ya rwigara asinaporo ishobora guterwa cyamunara kugira ngo hagaruzwe umutungo wa leta komiseri tusabe richard asobanura ko umwanzuro wo guteza cyamunara wafashwe nyuma y'uko uyu muryango wahawe umwanya uhagije ngo ugire icyo ukora kuri uyu musoro usabwa gusa ngo igihe wahawe cyashize uyu muryango ukomeza kwicecekera igihe rero cyarabaye bagira ibyo bagaragaza tubagaragariza ko nta kuri bafite babyemera bagerageza gusaba ko batangira kwishyura mu byiciro ariko kugeza ubu nta kintu baraduha kigaragaza mu bushake twashyira mu byiciro bari gutangira kubyishyura mu byiciro guhera ryari ukurikije ibyo mwari mwavuganye urashizeho ukwezi kurenga bakaba baraduhakoreye ikintu gifatika kiganisha muri iyo uyu muyobozi avuga ko rwanda reveniyu yari yemereye umuryango wa rwigara kwishyura uyu mwenda mu gihe kingana n'amezi cumi n'abiri ariko bwana tusabe avuga ko kugeza ubu uyu muryango utigeze ugaragaza ubushake na buke bwo gushaka kurangiza uyu mwenda tusabe yabwira dejo rya amerika ikigiye gukurikiraho tubinya ko ushobora kwishyura mu mezi cumi n'abiri bitewe n'ubushobozi buba ufite ushobora kubutunganya muri ayo mezi cumi n'abiri dushyiraho ibiciro bitatu cyangwa se zishyira buri kwezi ariko bitarenze amezi cumi n'abiri itegeko nicyo riteganya iyo ntacyo bababwiye nk'ubu murateganya iki itegeko riteganya iki itegeko riteganya ko tubandikira tubabwira ko tugiye gufatira imitungo bajya icyo bakora tuganisha imigabane yo gukoresha koperative y'iyo mitungo dutegura uko twazayiteza cyamunara niba nta gihindutse hagati aho ubu ni ukuvuga ngo ikigiye gukurikiraho ni ukubandikira ibya cyamunara ntabwo biragerwaho ibyo byarakozwe twarabandikiye nta iminsi irindwi iteganya n'itegeko yararangiye ubu dutegereje ko twatangira inzira yo gukorera expertise y'imitungo ko ntabwo ushobora guteza ikintu utakoze expertise yacyo rero ntitugiye gutangira kugira ngo twihutishe iyo nzira yo kugarura amafaranga ya leta bitarenze umwaka na cyamunara ishobora kuba yabaye cyane rwose ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kivuga ko umuryango wa rwigara ukibereyemo imyenda y'imisoro iriho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu iburanisha ryo kuwa cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na karindwi ane rwigara ari nawe ushinzwe ubucuruzi bw'umuryango wa rwigara yabwiye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko yagiranye ibiganiro na rwanda revenu ikamusaba kwishyura mu gihe kitarenze umwaka Anne Rwigara yavuga ko Rwanda Revenue yamwishyuzaga miliyari esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda ku ruganda rwabo ku buryo icyo kigo cyarafunzwe kubera imisoro bamusaba gusinya ko yakwishyura mu mezi cumi n'abiri ngo baramufungurire ibintu yavugaga ko yasanze bitamwemerera gusa umuyobozi wa Rwanda Revenue avuga ko batigeze bafungura uruganda uruganda ntabwo rugeze rufungwa nta mahitamo yabo kuko twabasabye ko bakomeza gukora nk'uko bakoraga ariko amafaranga tugatangira kureba kuba avuye mu ruganda hari ayo batangira gukoresha nk'ubwishyu ntabwo rero tukamugohereza abakozi bafungura uruganda ariko urumva ko twebwe nta nyungu turi mu by'ukuri gufungura uruganda ko duteganya ko ubwishyu buzaba muri bwa bucuruzi uyu muyobozi avuga ko nubwo hari abantu bo mu muryango bafunzwe bakekwaho gukora ibindi byaha bitavuze ko ibikorwa by'ubucuruzi bakoraga byahagaze kandi ko bifite ababihagarariye mu rwego rw'amategeko ko babishatse bagira icyo bakora mu rwego rwo kurangiza uyu mwenda tusabe yakomeje avuga ko nibateza cyamunara bazagurisha igishoboka kuvamo ubwishyu bwose itegeko rigenga imitunganyirize y'isoreshwa riteganya ko umusoreshwa ashobora gusaba komiseri mukuru kwishyura mu byiciro ibirarane by'imisoro ariko ntibishobora kurenza umwaka wose twifuje kuvugana n'umuryango wa rwigara ariko ntibyadushobokeye kuko wabashije kuvugana na radiyo ijwi rya amerika yagaragaje ko iki kibazo adashaka kugira icyo akivugaho asumuta kabuye ijwi rya amerika i kigali asumutaha urakoze turacyari i kigali mu rwanda ubuyobozi bw'ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda buratangaza ko buzakomeza gufatanya na leta y'u rwanda mu mugambi wo kurwanya icyorezo cya sida madame erika barks rogers yabitangarije abanyamakuru hari i kigali mu rwanda kuri uyu wa mbere umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yari ahari adutegurira inkuru ikurikira mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku bukangurambaga bwo kurwanya sida ambasade ya amerika i kigali mu rwanda igiye gutangiza mu minsi mike iri imbere madame erika bax lagos ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yabanje gushima intambwe ubutegetsi bw'u rwanda buriho mu mugambi wo kurwanya icyorezo cya sida ambasaderi lagos aravuga ko kimwe mu bituma icyorezo cya sida u rwanda rurushaho kukirwanya n'abandi bafatanyabikorwa ariyo ubukangurambaga butajegajega ambasaderi wa amerika mu rwanda aravuga ko mu myuzo ya mbere ubukangurambaga bwo kurwanya sida butagendaga neza ariko ko uko iminsi yagiye yigira y'abantu barushijeho kubyumva kugeza ubu ubwandu bwa vih sida mu rwanda burabarurwa kuri gatatu ku ijana kandi ubwandu bushya ntibwiyongera nk'uko ubutegetsi bw'u rwanda bubitangaza muri iki kiganiro n'abanyamakuru ambasaderi lagos yavuze ko u rwanda rugikeneye gufata ingamba ku ngengo y'imari yarwo hakaniyongeramo n'igice cyahariwe kurwanya sida aravuga ko ubufatanye ku mpande zombi bugikomeje aragira ati ndashaka gutinda nanone ku kuba leta y'u rwanda iri guhura n'intambamyi mu gushyiraho ingamba z'igenamigambi mu buryo buhamye ariko si ibyo kwirengagiza ni ingenzi mu kumenya niba u rwanda ruzashyiraho ingamba zihamye zirwanya icyorezo cya sida duha agaciro ubufatanye na leta y'u rwanda turakorana na leta mu gufasha minisiteri zose zitari minisiteri y'ubuzima gusa ahubwo na minisiteri y'ingengo y'imari mu gushyiraho uburyo burambye bwo gutera inkunga zibona ibisubizo ku bijyanye na sida tukazizera ko buri wese ufata imiti igabanya ubukana ayifata neza kandi ari mu buzima bwe busanzwe intumbero y'ubutegetsi bw'u rwanda ku cyerekezo makumyabiri makumyabiri ni uko umubare w'abandura sida uzaba uri kuri zeru ku ijana ambasaderi wa amerika mu rwanda agasanga bizashoboka igihe buri wese azumva ko bimureba kandi buri wese akazipimisha akamenya uko ahagaze imbere y'iki cyorezo na magingo aya cyaburiwe umuti n'urukingo imyaka cumi n'ine irashize leta zunze ubumwe za amerika itangiye ubufatanye n'u rwanda mu guhashya icyorezo cya sida mu myaka cumi n'ibiri ishize kandi amerika iravuga ko yatanze miliyari y'amadolari ku rwanda mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cya sida ambasaderi wa amerika i kigali mu rwanda madame erika bax lagos yabwiye itangazamakuru ko asanga iyi nkunga yarakoreshejwe bikwiye kandi ko bitanga umusaruro strong effort that has been undertaken by everybody.
arongera ati ingufu zidasanzwe zaragaragaye kuri buri wese hano mu rwanda kuri twebwe n'umuryango global fund imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu gihugu minisiteri y'ubuzima n'ikigo cyayo rbc mu kumenya niba inkunga zikoreshwa neza zikagera ku baturage bigatanga umusaruro byabaye ingirakamaro cyane cyane um, has been hugely, hugely important.
uretse inkunga miliyari y'amadolari yatanzwe na amerika ku rwanda mu kurwanya icyorezo cya sida mu myaka cumi n'ibiri ishize ahandi ku isi naho amerika iravuga ko yatanzeyo miliyari zisaga mirongo irindwi z'amadolari mu kurwanya icyorezo cya sida amerika iravuga ko mu gihe imaze ifatanya n'u rwanda mu mugambi wo kurandura sida byarokoye ubuzima bw'abanyarwanda basaga ibihumbi mirongo icyenda na bine barimo abana nabo basaga igihumbi n'ijana ni ukuvuga mirongo itanu ku ijana ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya sida mu rwanda buzatangizwa na ambasade ya amerika i kigali mu rwanda ifatanije n'ubutegetsi ubutegetsi bw'u Rwanda ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa 11 biteganijwe ko buzatangira kuri stade regionale Nyamirambo i Kigali mu Rwanda mu bikorwa byo kwipimisha sida ku buntu n'ibindi ah abagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu burundi bamwe mu bagabo n'abakenyezi ntibarota bitabira umugambi wo guca imbyaro ku bagabo vasectomy mu rurimi rw'igifaransa ivyo babivuze kuri rino gerekerezo rya cumi na gatatu ry'uku kwezi kw'icumi na rimwe umunsi mpuzamakungu wahariwe guca imvyaro ku bagabo mu ntumbero yo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu n'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikubanyanga bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika ntibumva kumwe ibyo byo kwifunga kurondoka burundu ku bagabo vasectomy mu rurimi rw'igifaransa uno mugabo wo mu gisagara ca bujumbura yamirira kure ubwo buryo bushasha bwo kugabanya imvyaro biciye ku bagabo umugabo ntibikeneye ko yokwifungisha cyangwa atifungije burundu hariho ubundi buryo bwo kugabanya imbyaro buke buke umuntu rero akabyara aba ashobora kurera ku bagabo jewe mbona yuko umengo ntibikenewe kuko umugore mwumvikanye arashobora kwifungisha nawe nyene burundu mugabo ku mugabo nibaza ko bidakenewe ivyo biruko mugiye kuva mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu bubicishije mu buyobozi bw'intara ya kayanza bujejwe amagara y'abantu bwatanguje uwo mugambi hari mu ntumbero yo kugabanya umurindi w'igurirana ry'abantu muri iyo ntara na cane cane muri komine gatara umugambi utari kuritabirwa na benshi muri komine iharurwamwo abantu barenga amajana icenda ku kilometero kwadarato joashe nimbona ajejwe iterambere ry'amagara amagara y'abantu muri komine Gatara sinavuga ko tugeze ku rugero runini kuko cumi nta cumi ku ijana turashikira ariko rero hariho abatanguye kubitegera kuko n'umugambi wo kwipfungisha burundu ari wo guhumbure umuntu bavuga kuri ugabanya cyane imbyaro hari abariko baratangura kuwitabira n'ubu turafise abantu baguma batubaza yuko tutobabariza abaganga babijejwe kugira babakire no muri ino minsi hariho abariko barabisaba je maze kuronka bashika munane babisaba bamwe mu bagabo bubahuka bakavuga ko bitabiriye uburyo bwo kwifungisha kurondoka ku bagabo basigura igituma barafashe iyo ngingo uno mugabo n'uwo muri komine Gatara kuncanjemwo canjemo kubera ko amatongo yaze kandi ibifungwa bigoye kubavuza no kubambika bigoye nkurabona n'igihe c'inzara nko nkufise abana cumi nabone ntiyorohewe tuca imbere naca ndashakira n'ingoga mu gihe hari abibaza ko kwifungisha burundu kurondoka ku bagabo bifise ingaruka mbi mu kurangura amabanga y'abubatse umukenyezi w'uno mugabo aza yarifungishije atanga umuco kuri abo bantu ndabyakira neza je nta ngaruka n'imwe ndabibonamo benshi barabivuga kandi barabimbagije cyane bavuga ati none burya ubunya birashoboka nk'uko byahora bishoboka mu karangura amabanga yahubatse nk'uko byahora bimeze yego nyene birashoboka nyene abanyagatara bemeza ko igurirana ry'abantu rifise ingaruka mbi aho baherereye ubwo bwinshi bw'abantu bugatuma isi itera yaga nk'uko byemezwa na bano bagabo bo muri komine gatara cyaho nyova yuko mfise iyo ipima nka metero mirongo ibiri ku burebure na cumi na zitanu z'ubukika ahandi zaho nca ndimaho nkotesheje ubuye hari ibiti bikihari hagwa imetero zine n'amakurase yose iyo umugabo ajyanye amafaranga ibihumbi bibiri mu isoko afise abana bane nta kibuza ko barara bararira kwigisha abantu gukoresha ubwo buryo bushasha bwo kwifungisha kurondoka burundu ku bagabo ntibyoroshe nk'uko byemezwa n'ubujejwe iterambere ry'amagara y'abantu muri komine Gatara y'intara ya Kayanza Joashe Nimbona avuga ko abarongoye amadini aribo babera intambamyi izo nyigisho uno mukenyezi wo mu gisagara ca Bujumbura avuga nk'abo barongoye amadini Jeje bisimba zemera kwanza for example muri religion imana iravuga ati nimurondoroke aho ujya ku musenyi wo ku kiyaga ibyo bintu rero byo kuzana abantu ngo bafunge ngo bureke kuvyara bureka kuvyara kubereye mugabo igihugu cacu ni gito amatongo yaraze n'ibiki n'ibiki mbwa ushaka kuvyara vrema ntiwivyarire uja kwifungisha kubereye gushika ubu ntawuzi aho umugambi wo kwifungisha burundu kurondoka ku bagabo ku rwego rw'igihugu ugeze ijwi rya amerika ryagerageje kurondera kuri telefone muganga tade ndikumana avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira atange umuco iramukena umunsi mpuzamakungu wahariwe kwifungisha kurondoka burundu ku bagabo watangujwe muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
inshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiroheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiroheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiroheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiroheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na birindwi birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika washington dc ku bakunzi b'inkino kuri uyu wa mbere mu isiganwa ry'amakinga mpuzamakungu turu du rwanda habaye uguhiganwa ku ntambwe iri hagati ya kigali na huye umunyarwanda arebiya joseph niwe yatsinze iyo ntambwe iri hagati ya Kigali na Huye nambara umupira w'umuhondo Mayo Jaune umunyamakuru w'ijwi rya Amerika kurikirana amakuru y'inkino mu Rwanda Jean Claude Munyandinda yakurikiranye iryo higanwa ry'ino munsi kwa mbere
izina yosefu areruya niyo ntero ikaba n'inyikirizo mu bakunzi b'umukino w'amagare mu rwanda ku munsi wa kabiri isiganwa ry'amagare mpuzamahanga turu ry'u rwanda ku ntera y'ibirometero ijana na makumyabiri kuva i kigali muri gare ya kacyiru kugeza mu mujyi wa huye mu majyepfo y'u rwanda uyu musore ukomoka i rwamagana akaba akinira ikipe ya dimension data muri afurika y'epfo yeretse bagenzi be igihandure agera ku murongo usoza ari uwa mbere akoresheje amasaha atatu iminota cumi n'ibiri n'amasegonda cumi n'abiri kugira ngo uwa kabiri ahagere habanje gucamo umunota umwe n'amasegonda mirongo itatu n'ane uwabaye wa kabiri rero ni meni kent ukinana na arera joseph muri dimension data for kubeka uwa gatatu yabaye umunyaeritreya natanael mebratom undi munyaeritreya iyob metkeri wa dimension data for kubeka yaje ku mwanya wa kane iyi ntera kuri uwa mbere ya kigali huye yagaragaje ukwitanga kudasanzwe ku basore b'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko alexi nizeyimana w'ikipe ya benediction samuel hakiwizeye na janvier rugamba babarizwa muri ami sportif bamaze umwanya utari muto bayoboye abandi ku buryo abenshi mu bakurikirana iterambere ryo gusiganwa ku igare basanga aba bana bashobora kuzavamo ibikonyozi mu minsi iri imbere areruya joseph yagaragaje ibyishimo bidasanzwe avuga ko intsinzi ye ayituye ababyeyi bamwibarutse gusa yongeraho ko kwegukana isiganwa atabyizera ijana ku ijana ahubwo atangaza amazina yabo abona bashobora kuritwara ni ibyishimo kuri njyewe kuri dayimenshi data n'umuryango wanjye iyi ntsinzi mbere na mbere nyituye mama na papa bambyaye kuko niyo mbona bagira ntabwo mba ndi hano kuko hari byinshi bigomwe kuba ndi aha ngaha nkareruya joseph kandi by'umwana nkongera gushimira abandi banyarwanda bose bamfashije kuba nitwa areruya joseph umukinnyi ntekereza ushobora kuba yatwara yero jezi umukinnyi bita tesifumu iyo dometikare abdo bita stefano de bote dukomoka mu ikipe imwe abo ni abakinnyi bafite indwara bashobora kuba batwara iyo rojezi urutonde rusange classement general areruya joseph yahise yicara ku ntebe ya mbere ayihagurukijeho jean bosco nsengimana wabaye wa mbere mu musogongero ariwo prologue ku cyumweru uyu nsengimana w'ikipe y'igihugu timu rwanda ari ku mwanya wa kabiri agakurikirwa na valence ndayisenga wo mu ikipe ya tiroro yo muri otirishiya uwa kane ni stefan de bod umunyafurika y'epfo wo muri dimension data for kubeka intera igomba gukurikiraho kuri uyu wa kabiri ni iya nyanza rubavu ireshya n'ibirometero ijana na mirongo inani iyi ntera ishobora kuba ikimenyetso simusiga cy'uko ikamba rya turu du rwanda ryakongera gusigara mu rwanda ku nshuro enye zose zikurikirana yari claude munyandinda ihuye
inshuti turi kumwe turi hafi gusezeranaho mbere y'uko ducumbika aya makuru twabateguriye tubasubiremo muri make avugwa ku isi muri uyu mwanya twababwiye ko abajejwe gutabara muri Iran babandanya kurondera mu bisigarira byasambuwe n'ikinyamugigima gikomeye cyabaye ku munsi w'Imana ku rubibe Iran ihana na Iraq cyo kinyamugigima cyahitanye abantu barenga amajana ane tangaza makuru rya Iran yamenyesheje no wa mbere ko abantu amajana ane n'indwi bapfuye mu karere kari ku rubibe hagati ya Iran na Iraq ibiro by'amatora byafunguye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri repubulika ya somaliland intara yihaye ubwigenge iri ni itora rya perezida rya gatatu kuva mu mwaka wa bibiri na gatatu
igisirikare cya koreya y'epfo cyatangaje n'umunsi wa mbere ko umusirikare wo muri koreya ya ruguru yakomeretse inyuma yakorashwe n'abandi basirikare b'icyo gihugu mu gihe ariko agerageza guhungira muri koreya y'epfo ivyo byabereye mu mihana y'ahitwa panmunjom hafi ikibanza kiziririjwemo ibikorwa bya gisirikare bitandukanya koreya ya ruguru na koreya y'epfo abategetsi ba koreya y'epfo bamenyesha ko bakiye umusirikare wo muri koreya ya ruguru inyuma y'uko yinjiye ku butaka bwa koreya y'epfo yajanywe mu bitaro mu nyuma yaho impamvu zatumye arondera guhunga igihugu ciwe ntizamenyekanye buno nyene abanyakoreya ya ruguru ibihumbi n'ibihumbi barondeye ubuhungiro muri koreya y'epfo pakistani iravuga ko igitero cy'iterabwoba cyaturutse hakurya y'umupaka mu gihugu cya afghanistani cyahitanye abasirikari babiri gikomeretsa abandi bane
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagenye alex azar yahoze ayoboye isosiyete ikora imiti eri riri kuba umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu niyo alex azar yemezwa n'inama nkenguzamateka azoba asubiriye tom pence yatanze imihoho inyuma y'amarorerwa yerekeye gusesagura amafaranga ya leta perezida trump mu butumwa ku rubuga twitter n'umunsi wa mbere yamenyesheje ko alex azar azotuma uburyo bwo kwifuza bwisununura ku banyamerika n'ibiciro by'imiti bigabanuka zara yakoze mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ku ntwaro ya perezida george w bush yavuye muri sosiyete eli lili isosiyete ikora imiti mu ntango z'uyu mwaka intambara y'amagambo irakomeje mu itora rya perezida muri liberia nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rusubitse icyiciro cya kabiri cy'itora ryasubitswe iryo tora ryasubitswe hasigaye amasaha make ngo ibiro by'amatora bifungure igishya ubu ni uko kandida george weya kuri uyu wa mbere yahakanye ibyavugwaga ko arimo gushakisha uburyo charles taylor wahoze ari perezida wa liberia wahamijwe n'urukiko ibyaha by'urugomo yasubira mu gihugu nshuti mwese mwakurikiye radiyo ijwi rya amerika tubashimiye mwese kuba mwari kumwe natwe kuri muri iyi saha tukaba rero tugiye guhumuza ariko tubashimira ubwo bwitange n'umurava mugira wo gukurikira ibiganiro byacu tugashimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri Bill barba hamwe na fatuma karara arimasi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro no kubibagezaho amakuru mwagejweho nanjye eugenia mukankusi na bide niyo ngabo tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubifurije amahoro y'imana mbwira ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika